iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na oriyani itanga ishaka uyu munsi ni kuwa gatandatu dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze oriyani urakoze namwe bakunze ibiradiyo ijwi rya amerika intumwa z'akanama kajejwe umutekano mu burundi kajejwe amahoro n'umutekano k'ishyirahamwe mpuzamakungu ziri mu burundi ejo kuwa gatanu zarabonanye na perezida nkuru nziza w'uburundi samantha power arongoye izo ntumwa yaragize icyo ashikiriza inyuma y'uwo mubonano Well, we've expressed concern uh, about the allegations of external interference. Um, and I think that we have conveyed those privately, and we have conveyed those now more recently publicly. And it's very important that nobody support armed opposition groups. No matter what they samantha power avuga ati twarashikirije ko dufise impungenge ku vyagirije vy'uko hari ibihugu vyo hanze bifise uruhara mu guhungabanya umutekano muke mu burundi ati twatanguye kubivugana mu mwiherero ubu naho tubivuze ku mugaragaro ati ibi birahambaye nta n'umwe ashyigikiye imigwi itavuga imigwi itavuga rumwe na leta ikoresha ibigwanisho naho yoba ifise ibyo igomba gusaba uko biri kose naho byoba ari ibyerekeye ikiringo kigira gatatu nta mbabazi ku bakoresha ubwicanyi kugira bumvigwe ati twarabonanye n'abo muri sosiyete sivire hamwe n'abakorera ibinyamakuru byigenga bagiye baraterwa ubwoba mbere na bamwe bahunze igihugu kimwe mu byo twabwiye perezida nkuru nziza nivyerekeye ibiregwa ku nzego z'umutekano kugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi no ku bw'ipolisi ubwicanyi bukorwa n'abo ntibubabaza abanyagihugu gusa atacu bazira ariko bushobora gutuma ibintu biyangara tukiri kuri iyo nkuru nyene izo ntumwa z'ako kanama kaboni kajejwe amahoro n'umutekano zarangije urugendo rwazo mu burundi zarabonanye n'abegwa n'ibibazo biri mu burundi abo nabo barimwo perezida nkuru nziza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu minisitiri w'imigenderanire n'amakungu mu burundi abaserukira imigambwe hamwe n'abaserukira ibinyamakuru barabonanye kandi n'abo mu mashirahamwe yo muri sosiyete sivile hamwe n'abaserukira amadini izo ntumwa zaciye zija iadiza abeba ku mugwa mukuru wa etiyopiya aho batekanya kubonana n'akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa afurika kuri uyu wa gatandatu umuhanuzi adasanzwe wa ban kimun jamal benomar nawe nyene ari mu burundi we n'umugwi wiwe bari kumwe bazokorana n'impande zose zegwa n'ibiba mu burundi mu gushigikira ibiganiro hagati y'abarundi hamwe no gufasha gutorera umuti ibibazo bijanye n'umutekano vyashikirijwe hano muri leta z'ubumwe za amerika abanyagihugu bo mu gisagara ca washington no mu micungararo yaho biyugaraniye mu mazu gushika ubu mu gihe mu bihe mu gihe bari mu bihe bidasanzwe vy'urubura ruvanze n'umuyaga mwinshi bimwe bita amaneje mu gifaransa abajejwe kugendereza ibihe bamenyesha ko urwo rubura canke ayo maneje rubaye urwa mbere rwinshi bakaba biteze ko ruzova mu mazu ku munsi wa bazova mu mazu murababarira ku munsi wa mungu mu gihe vyoba nk'uko abajejwe ibirere babitegekanya muri iki gihe rero abantu bose ibikorwa byose vya leta byose imirimo yose yarahagaze gushika ku munsi w'imana cabure no ku munsi wa mbere mu gihugu cya nigeria igitero cyagabwe ku miringoti y'ibitoro mu ndwi irangiye mu ntara ya delta ya niger byateye umutima ubwoba abanyanigeriya bafise ubwoba k'ubwo bwizi bwa nabi bushobora gutuma amahinguriro y'ibitero mu gihugu agira ingorane nta uriyitirira ibyo bitero ariko byakozwe inyuma y'aho sentare yo ku mugwa mukuru rwose isohoye umutahe wo gufata uwahoze arongoye abadurumbanya leta azwi ku izina rya ekpemupolo batazira tompolo uwo tompolo niwe ubwa mbere yagize uruhara mu gusaba ko abanyagihugu basanzwe bagira bagira icyo baronse mu mwimbu w'ibitoro uva mu ntara zihingurirwamwo ibyo bitoro amakuru twabateguriye nahagarukiye mubandanye mukurikirana amakuru abandanye
turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu aricyo kira kiza kugeza saa kumi na zibiri ikiganiro kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'urwaruka rwo mu burundi ndabaramukije rwaruka namwe bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ugucandagisha ibibondo hamwe no kubahiriza ikirangaminsi c'incanco ni imwe mu nkingi amagara y'abantu abwirizwa kubakigwako kukaba nkako urucanco ni bumwe mu burenganzira umuntu wese ategerezwa kuronka mu bijanye n'amagara y'abantu nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ishami rya onu naho habaye gutera intambwe mu bijanye no gucandagisha ibibondo mu bihugu byo ku isi haracibonekeza ibitigiri binini by'abatubahiriza ikirangaminsi c'incanco mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere hoho hari abana batigera bacandagishwa nk'uko ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi unicef ribimenyesha kutaronka incanco zikwiye no ku mwanya ukwiye vyugururira ingwara vuba na vuba vyongeye ingwara izanana inguvu nyinshi ikandukira mbere ikica n'ingoga nk'uko abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu bo mu gisagara ca montreal muri canada babimenyesha mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani abana barenga imiliyoni mirongo ibiri na zitatu ku isi ntibubahirije ikirangaminsi c'incanco inkurikizi abana bangana n'imiliyoni zibiri n'igice kimwe barapfuye bahitanywe n'ingwara zari gushobora gukingirwa nk'uko amashami ya onu ariyo oms na unicef abivuga mu burundi naho ibitigiri vy'abavyeyi bitabira bakongera bakubahiriza amasango y'incanco bitera vyiyongera ntibirashika ku rugero rushemeye mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu hamwe n'izo mu ntara ya kama y'imbo ziza inyuma umugigo wo kuraguza tudasize inyuma ubwinshi bw'abavyeyi bataciye ku ntebe y'ishure n'insiguro z'ukutitabira incanco muri izo ntara nk'uko umugambi ujejwe incanco peve mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ubimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira uno munsi turabira hamwe ibijanye no kubahiriza ikirangaminsi co gucandagisha ibibondo n'akamaro kavyo kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'abanyagihugu bo mu ntara ya rumonge kuri mikoro y'ijwi rya amerika batubwira icokorwa kugira abavyeyi bubahiriza amasango y'ugucandagisha ibibondo vyabo ruganira na mugenzanje alain ive irankunda kuronka abatwigisha tukabimenya bakadusanga no mu mihana yacu kugira nk'ababa bari mu mihana yabo babimenye babyumve hama babyiteho babikurikirane babyumvise abagabo cyo bahanura ni uko bohimiriza nabo nyine kugira ngo ababyeyi batwara abana kubakurikirana bagire amagara meza niko yoza iragerageza ihimiriza cishije mu bintu vy'amaradiyo mu bantu mwe mubijejwe koza turigishanya ubufyumva acaza abagabo boza baraturegura turaza barazi baradupima ntibatwanye kuko hari abagabo babyanka nkawe ukababwira reka nje ku bitaro ngo ibyo ni ibyawe bocugwiziriza abaza baradusanga ku mitumba bakaza barigisha abantu kubera hariho n'umuntu avuga ati jewe umwana ndamuvyaye nja kwa muganga aruka agwaye ivyo gucandagisha ntumbaze mbona ko akomeye singenda mugabo hariho igihe abantu batanga inyigisho abantu baca bamenya ati eh baratwigishije reka ntware umwana kwa muganga
ugucandagisha umwana kuratuma ingwara yaronkeye urucanco itamushikira niyo bishitse akayigwara ntiheza ngo imusinzikaze ugukurikiza ikirangaminsi c'incanco kandi kuratuma umuti utanzwe biciye muri urwo rucanco ukora uko bikwiriye mu mubiri w'umwana nk'uko abahinga mu vy'amagara y'abantu babimenyesha umuvyeyi kugira ngo yibuke gukurikiza ikirangaminsi c'ugucandagisha ikibondo yo kwisunga ifishi umwana ahabwa kwa muganga akivuka kuruhuka ku bavyeyi batazi gusoma no kwandika bobaza umuganga igihe umwana wiwe azoronkera ko urucanco rukurikira nk'uko ubushakashatsi bw'ibitaro vy'abana vy'i Montreal bubihanura uruhara rw'abagabo ni ngombwa mu gucandagisha ibibondo aha ni nko kwibutsa umukenyezi wiwe isango ry'urucanco nk'uko ubushakashatsi bw'ibitaro vy'abana vy'i Montreal bubandanya bubihanura duha akanya mugenzanje Alain Yves aduha inkuru yadutohoreje muri komune Rumonge y'intara ya Rumonge ku bijanye no kubahiriza ikirangamisi c'incanco
ukubahiriza ikirangamisi c'incanco zihabwa abana ni ikibazo kiraje ishinga abavyeyi bo muri komine rumonge b'intara ya rumonge aha ni mu gihe abatari bake biboneka ko batazi incanco umwana ategerezwa kuronswa gushika ageze mu bigero nk'uko abavyeyi twaganiriye babivuga incanco zimwe zimwe ziritabirwa kurusha izindi izikingira ubukangwe hamwe n'igituntu nizo ziza imbere kuzitabwa n'abavyeyi kuko arizo zica mu mahimiriza cane ibiro bikuru vy'intara y'ubuvuzi ya rumonge vyemeza ko ibitigiri vy'abazicandagwa bishobora no kurenga ibice ijana ku ijana ibintu biruko mu gihe abavyeyi batazi neza incanco zagenewe ikibondo nadine ntihemuka ni umwe mu bavyeyi twasanze ku ivuriro rito rya leta ryo ku mugwa mukuru wa rumonge kare naho urangeza ku mezi icenda ubona cuko ije namugejeje ku myaka ibiri murazi incanco umwana ategerezwa kuronka ikirangamisi cacu oya kuronka batwigisha tukabimenya hambavu y'ivyo haracibonekeza umuco w'abavyeyi badahuta bacandagisha abana babo bivuye ku kutamenya akarorero ni janine ntirandekura akibona ko umwana akwije imyaka itatu atarundi rucanco aba agikeneye ibintu biruko mu gihe abaremesha kiyago badasiba kwigisha kumuhana kumuhana ibijanye no kubahiriza isango ryo gucancisha ikibondo ku ruhande rw'abavyeyi izo nyigisho ntizibashikira nk'uko bavyifuza twumvirize beatrice buntu bw'imana afise imvyaro zibiri mu mitumba ntabigishirizayo kirese iyo uzanye umwana ngaha nyene mu gitondo hakiri kare harigihe bahora batanga inyigisho ariko mu mitumba ntabadusangayo ngo batwigishe ibyerekeye ivy'amagara y'abana ukuntu umuntu yobakurikirana kwa muganga imyitwarariko myinshi yo kwisumamwo irashobora gutuma abavyeyi batitaho kumenya incanco umwana asigaje kuronka iyo ikaba inkurikizi ikibondo kizanwa cacerewe igihe kirekire bigatuma kidacandagwa nk'uko vyashikiye umwana wa chantal nahimana aba muri kartier swahili icobaye ciza ni uko abubakanye botahura ko bategerezwa kwibutsanya amasango yo gucandagisha abana ubugabo bw'abavyeyi ni iyindi ntandaro y'ukudacandagisha ikibondo ku mwanya wabigenewe twumvirize uyu muvyeyi christine rukundo ndetse kugira ntitubikurikize n'ubugabangira bwacu ntidukunda kubyumva bwose bamwe nahora ntetse umwana ku- kugeza ku mwaka n'inusu kubera n'abafise inda umwaka n'inusu nashangarukiriza aho nyene agakaye abavyeyi bitwaza baje gucandagisha umwana kw'ivuriro karabafasha kumenya ikirangamisi c'icanco z'umwana ramadani nkuru nziza aba ku mutumba mwange agacimbiri mbuga avuga ko naho atazi incanco zose zihabwa abana yisunga isango ryanditswemwo ariko rero abavyeyi bamwe bamwe batazi gusoma no kwandika bama bacerewe ku isango kaba nkako biba ngombwa ko bibutswa n'ababanyi nk'uko bishikira alimasi ndayishimiye afise abana batatu aba muri kartier swahili ico twomenya ni uko umuvyeyi azanye umwana ku rucanco yarengeje iminsi ibiri canke itatu adasubizwa inyuma umwete wo gucancisha abana uratuma umuvyeyi yitaho isango uko niko zainabu rukiya aba ku mutumba mwange atubwira itari kigeze nca ndaba nkaca nzana umwana kwa muganga ibibondo none ko arivyo bisinzikara rwose kuko ari umwana mutoya agwaye adashobora kumenya ati ngwaye uku wewe umuvyeyi niwe wirukanga upfa gutuma utwe nyene umenya ati reka mco gutwara uku ngirente kuko ntabavuga ati mbabara hangirane uca ukoresha ubwenge bwufise nyene ukaraba indwara kwa muganga tumenyeshe ko ikirangamisi c'icanco gitangura gukurikizwa umwana akivuka izikingira ingwara y'igituntu ubukangwe hamwe n'inkorora yakanira ziza imbere izindi tutokwibagira nizikingira agasama igitigu itegwa n'umugera wa hepatite b tudasize iz'inyuma izikingira rudadaza hamwe n'indwara ya mugiga nk'uko bavuzi twaganiriye bavyemeza muri kino gihe urucanco rushasha rukingira umwana ubukangwe biciye mu rushinge ruherutse kwiyongera mu kirangamisi cizahora zihabwa ikibondo ku mezi atatu n'inusu gushika ubu biraboneka ko abanyagihugu bataranyurwa n'urwo rucanco kubw'inyigisho zitabashikira aho baherereye ku rugero rushimishije naho biri uko inyigisho ku bijanye n'icanco ziratangwa buri mu gitondo ku mavuriro tega amatwi noela keza arongoye ivuriro rito rya leta ryo mu kizuka sindabyibazaho twobyibagira kuko kandi ikindi tuko turigisha nk'ubu uyu munsi baronka urwo rucanco twigishanya n'izo zindi bagira baronka uwo munsi nyene uca wumva yuko bitoshobora kwibagirwa nk'ubu nk'akarero kuno munsi aha ku ivuriro baje kuronka urushinge rwa mbere rw'igituntu hamwe n'ubwo bukangwe nyene n'urw'agasama bisigura yuko uwo munsi n'ico cigwa rero twebwe twazindutse ko kuva mu gatondo urumva yuko bitoshika ngo vyibagirwe kw'izo ncana abavyeyi twaganiriye bo mu ntara ya rumonge barasaba kwama baronkejwe ubutumwa bujanye n'icanco mu mihani wabo
urucanco birashika rukagira ingaruka mbi nko kumeneka umutwe gucika intege hamwe n'ubushuhe ibyo bishikira abantu bakeya cyane mu baba bicandagishije byongeye ingorane ziterwa n'urucanco ni nkeya ugereranije n'akamaro urucanco rufise nk'uko ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha incanco zaratumye indwara zimwe zimwe zari zigeramiye abantu ku isi zirandurwa burundu aha twovuga nk'ibihara n'izindi izindi zahora zica abantu benshi cyane izikinga indwara y'ibigoga tetanos hamwe n'ubukangwe zaragabanije bimwe bibone ku rugero rw'abana bahitanwa n'izo ndwara ku isi nk'uko ishyirahamwe oms ribandanya ribimenyesha kugira twumve neza ibijyanye no gukurikiza ikirangamisi cy'incanco tega amatwi ikiyago twagiranye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya rumonge muganga jean claude ndikumasabo aganira na mugenzanje alain yves irankunda muganga jean claude ndikumasabo ndabaramukije ndabaramukije murabye uko ibintu byifashe murashima uko abanyagihugu bitabira ibijyanye n'icanco urucanco bataramenyera cyane ariko tuma tubigisha ni urucanco rugira kabiri rw'agasama ruhabwa abana bakwije imyaka cumi n'umunani gushaka mirongo ibiri n'ine usanga kenshi abanyagihugu bitaho mwe n'izo canco mushiramwo inguvu rwose ugasanga hariho zimwe zimwe batazi ico zisigura ico kibazo cyo mukivuga kwiki nuvuga ko ari ukubera intara yacu hari ahantu ifise imisozi myinshi ugasanga ni imisozi ihanamye gora kugenda ku buryo kumbure byaba bishika baremesha kiyago bigashika ntibashobore gushika hose mu mwanya mutoya intara ya rumonge iracari nshasha naho abanyagihugu baho batigeze bahinduka mu ribaza yuko mushobora kuzogira amahirwe gutera imbere mu bijanye n'icanco mugereranije n'izindi ntara z'igihugu kwama twiteguye kugira ngo abo bana bose bazovuke bavukire mu mavuriro bonge baronke n'incanco zose zikenewe dufatakanije n'abatwara amavuriro tugafatakanya n'abaremesha kiyago n'abajejwe intaro n'amadini bizogenda neza kandi abana bazoguma bacandaga muganga ndabakengurukiye akoze nawe
arakoze alain ivira nkunda kuri ayo majwi n'icyo kiyaga dushikirije tumira amategato mu kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubahiriza ikirangamisi c'incanco n'akamaro kavyo gwaruka nk'uko mubimenyereye muri kino kiganiro namwe murahabwa ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu ni mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ko twebwe tutigishwa ibijyanye n'incanco wumva ikosa ari ryacu oya abavyeyi tuvugishanye ukuri iyo mugiye kwa muganga aho bacandaga ibibondo vyanyu musanga muri benshi kandi bakabashira iruhande bakabaha inyigisho y'akamaro k'incanco mu buzima bw'ikibondo rero nico gituma usanga batanga ubutabo bwerekana ryari urucanco ruronswe na ryari ategerezwa kugaruka kugira aronke urundi ziheze zimukingire neza mbaza ndakwishura
nk'abantu barenze imyaka mirongo ibiri hariho urucanco bashobora kurosa ni ukumenya yuko incanco nta myaka bigira kuko umuntu n'ahashika mu zabukuru ashobora kuronswa incanco kuko babonye yuko ingwara imusinzikaza kandi hari urucanco rwayo dufata nk'akarorero ku bihugu biteye imbere vya buraya aho abantu bari mu zabukuru kuko imyaka iriho kandi umubiri utacigwanira bakunda kubatera incanco zikingira ingwara ya gripe kuko bibonekeza yuko abantu benshi bapfa kubera iyo ngwara mbaza ndakwishura
abana b'ubu baronka inshansho nyinshi kuruta uko byahora kera ni kubera iki yibonekeje kuko ikintu cyose haraba ibyigwa uko iminsi igenda niko haboneka ingwara zishasha kandi zisinzikaza ibibondo n'abantu bari mu zabukuru niho rero baravye urugero rw'abantu bapfa bivuye ku ngwara y'inaka canke iyindi baheza bakicara hamwe kugira batore inyishu y'ico kibazo kenshi rero ugasanga inyishu y'ico kibazo ni urucanco utegerezwa kuza kugira rumukingire iyo ngwara baheza baga bagatora incanco ugasanga zikezeragwirirana kandi ni kuneza ibibondo vyanyu
gwaruka turashishikara uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
bajya ababyeyi bahora baja ku ncanco bafise inda ico bifasha umwana canke ku muvyeyi abavyeyi iyo bafise imbanyi barabakingira ku ngwara ya tetanus kuko bimaze kwibonekeza yuko ari ico kibondo kivutse canke umuvyeyi wiwe bashobora guhitanwa n'iyo ngwara iyo ariko aramwibaruka nico gituma rero urwo rucanco rwashizeho mu mategeko umuvyeyi arukurikirana hama agaheza akikingira akongera agakingira ikibondo ciwe abavyeyi bamwe bamwe bakunda kuvyirengagiza bavuga ngo nta kamaro yimbambewe ahubwo ni vyiza kuko uko wikingije ku mbanyi zitandukanye uheze ukaronka abasoda bagukingira mbere ubuzima bwawe bwose n'ikibondo cawe kuri iyo ngwara ya tetanose mbaza ndakwishura
duhora twumva kwizo nsancu zizoca muri kazoza mu rushinge oya nta nshasha zije ahubwo ni kugira bahe inguvu zibereye kandi zikwiriye rwa rucanco bara bacisha mu mama akararo totanga ni ku rucanco rw'ubukangwe aho kuva mu mwaka uheze mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihugu cacu cose co mu burundi abana bo kuva ku mezi atatu n'inusu baronshe urucanco rw'ubukangwe ruciye mu nshinge kuko basanze rukomeye kurusha ajya mama bahora bahereza ibibondo
ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwamutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura mbe kajya gatabo baha umubyeyi kwa muganga kajya kerekana incanco iyo gatakaye iyo byifata nko gute iyo ako gakaye karamutse gatakaye muraheza mugasubira ku bitaro canke ku mavuriro aho ico kibondo cawe caronkejwe incanco kuko abaforoma barafise ikaye yabo bagumana bandika ko umwana wese yabaciye imbere n'ivyo yaronkejwe mbaza ndakwishura
ko abana bacu bakunda kurwara indwara zitandukanye none incanco zirakingira urupfu incanco zirakingira urupfu kuko muramaze kubona yuko haba isekeza yo gucandagisha abana ku ngwara nk'akarorero notanga y'ubukangwe kuko babonye mu mihingo itandukanye y'igihugu imwe imwe aho iyo ngwara yasubiye kwibonekeza ugasanga baratumiye ko kivunga abana bose bo mu rungano rukenewe kugira babakingire kuko bazi yuko iyo ngwara isinzikaza ubuzima bw'ibibondo na cane cane bashobora no gupfa bivuye kuri iyo ngwara rero incanco ni ubuzima icanco irakingira urupfu ku bana bose iyo bazironkeje nk'uko bitegerezwa
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara duhijamba abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni meshake wo mu rugombo mu ntara ya cibitoke avuga ko agwaye ingwara yo ku rukoba bita isununu abaza ingene yoyikira muganga anita muduhera inyishu uyu munywanyi udusununu duterwa n'ibintu byinshi rero ubwa mbere ni uguhimiriza kwiruka kwa muganga umuntu akaraba ubwa mbere aho duherereye ukuntu tungana hama mukayaga n'umuganga mbega twaje gute byatewe n'iki kuva ku myaka ingahe watubonye ngaho rero biraheza bikorohera umuganga ukuntu yogufasha mu kukuvura
umunywanyi wacu agira kabiri ni cedric nzeyimana abaza ati iyo umuntu yavunitse mu iyinjiriro ry'ukuboko mu bitugu akabimarana imyaka myinshi hari ingaruka na cane cane yavunitse akiri muto abandanya abaza inyifato yogira muganga munyana twishurire na cedric ingaruka zozo ntizibuze kuko murumva yuko hari imvune ryagufa ntikicubase nk'uko ryategerezwa nuko rero bishobora gutuma umuntu ariko arahindukira canke ariko arakora utukorwa yumva ababara cane canke ugasanga rirasubiye gufatana uko ritategerezwa kumera hama ntugishobora guhindukiza ukuboko nk'uko uvyipfuza iyo mvune rero ga cedric nzeyimana ukaba urifise kuva ukivuka birasabwa yuko ubonana n'umuganga agaheza akagutuma iradiyo akaraba ivyononekaye canke akaraba ko ryoba ryarisubije yonyine mu nzira
turashimiye meshake na cedric nzeyimana n'abandi tudashoboye kwishyura uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru w'uno munsi uvuga uti uheza kugoka ibigori bikera bikubwiye iki nkajyara nk'umuntu a- agiye mu murima wiwe agasarura a- bitarera hanyuma mu nyuma abandi bavyereje akagenda kubagurira mu nyuma jewe numvuga yuko ari ahoya nawe ugenda kubigura
bikubwiye iki ni ukuvuga yuko nk'umuntu ushobora nk'ubu dufate ukanka kugura nk'ibintu by'iwawe ukoresha wowe ubwawe mugabo ugaca ujya kwiba ni ukuvuga ngaho uba wananiwe no kugura iby'iwawe ugaca ugura ibyo utanga ureka gukora iciza hamugaruhira kugwa mu ngorane bikubwiye iki
ni uko baguhanuye kenshi ari nk'ababyeyi n'ababanyi bakaguhanuza bikanka wagiye nko mu ngeso mbi z'ubusambanyi bagaca basanga utwaye inda nca nibaza yuko uheza guhemuka ukaba ugiye mu ngorane ntangere kandi imana yari yaguteguriye kazoza keza arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uyu munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kubahiriza ikirangamisi cy'incanco z'ibibondo n'akamaro kabyo nshimiye Alain Yves irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi n'icenda mirongo icenda mirongo itatu n'indwi mirongo icenda canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda na rimwe mirongo itanu na rimwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika